mwaramutse neza dususuruke niyo nsenga innocent uzwi ku izina ry'ubuhanzi rya umusaza niyo yatwandikiye kuri watsapu y'ijwi ry'amerika guteranyaho rimwe magana abiri na kabiri magana ane mirongo ine na rimwe mirongo icyenda n'icyenda mirongo itatu na rimwe ati muraho neza inosenti we yego yego turaho turakomeye twizeye kandi nawe ko ari amahoro nuko uti ndi umuhanzi mperereye mu rwanda mbahaye indirimbo yanjye yitwa afurika tudeyi mujye muyicuranga kuri radiyo ijwi ry'amerika niyo nsenga innocent aka umusaza niyo turagushimiye cyane rwose tera imbere
amahirwe ari iwacu afurika twisangiye dusangire byose afurika dufite twese ubwisanzure guhekana wahawe agaciro dushakire hamwe amahoro afurika agukahagarara mu gaciro kawe afurika today afurika afurika today rangurura wivugire irebere urugamba rurakomeje urugamba rurakomeje urugamba rurakomeje urugamba rurakomeje urugamba rurakomeje Let's progress together, Africa. Working together, fight for Africa. Rwanda, Burundi, Uganda, Tanzania, Congo, Kenya, Sudani, Egypt, Nigeria, Algeria, Ethiopia, Mauritania. Africa today, Africa, Africa today. Rangurura wivugire irebere, urugamba rurakomeje, urugamba rurakomeje, urugamba rurakomeje, urugamba rurakomeje, urugamba rurakomeje. Africa, Africa today. Africa, Africa today. Rangurura wivugire irebere, urugamba rurakomeje. Urugamba rurakomeje. Urugamba rurakomeje. Urugamba rurakomeje. Urugamba rurakomeje.
dususuruke ni hano ku ijwi ry'amerika ku wa gatandatu mu gitondo saa kumi n'ebyiri sebineza paul yatwoherereje ubu butumwa bwe kuri watsapu y'ijwi ry'amerika guteranyaho rimwe magana abiri na kabiri magana ane mirongo ine na rimwe mirongo icyenda n'icyenda mirongo itatu na rimwe nitwa sabineza muhoza paul tuye i burundi nshaka gutasha bene wacu batuye muri congo harimo ababyeyi banje papa na mama ndabatahije batuye mu mikenke ndatahije bene wacu batuye ku muramza mutima na kiruhura ndatahije bene wacu batuye mu rwanda harimo kamasa yonasi n'abana be bose batuye indirimbo yambonye isiraheli ivuga ngo ibihe murakoze neza ku ijwi rya amerika
sinazamuye ijwi ryanjye hejuru mumenyesha iby'ibi bihe mfashe n'umwanya ndaguhamagara mumenyeshe iby'isarura mubwire iby'ubwami ko bwegereje witegure umese ibishyura byawe imvura iracagwa muri iyo mihana izuba riracarasa ariko ibihe ntibikakumare imbaraga z'umutima kuko ubwami bw'imana bwegereje witegure umese ibishyura byawe ibihe bizashika abami bahinduke abantu benshi bazibagira rya jambo ry'imfatiro z'isi wibutsa abasigaye begereye ya ntebe bitwaje intwaro zose z'ukuri tuzamuke wa musozi wera za nzandiko zo kuguhugura wari wagiye urazita ariko kubw'urukundo nkigukunda wandikira urwa kabiri ubwira ibyo ubwami ko bwegereje witegure umese ibishura byawe ko tumeze nk'ibisukwa ku bwicaniro kuko n'igihe cyacu gisohoye Oh, ibihe bizashira, abami bahinduke, abantu benshi bazibagira, bazibagira rya jambo ry'imfatiro z'isi. Wibutse abasigaye begereye ya ntebe, bitwaje intwaro zose tuzamuke tuzamuke wa musozi ibihe bizashika abami bahinduke abantu benshi bazibagira bazibagira rya jambo ry'imfatiro wibutse abasigaye begereye bitwaje intwaro zose tuzamuke tuzamuke wa musozi wera tuzamuke dukwe turi weto kuri wa musozi twegera igicaniro dusanga ibitambo kuri wa musozi andikisha amateka y'ibihe bizaza kuri wa musozi
ijwi ry'amerika ikiganiro cy'umuziki dususuruke imeyili radiyo yacu arobazi gmail akadomo komu nitwa mujyanama teogeni nkaba ndi impunzi y'umunyarwanda umaze imyaka makumyabiri n'itanu mu buhungiro hari abantu twabanye nashaka kugira ngo nsuhuze muri tanzania barimo ba kabano augustin barimo vicenti barimo kagame none nyuma yaho naje kuba no mu nkambi ya- ya- ubu ngubu ndi mu- ndi mu- ndi mu uganda nkaba mfite impunzi tubana nazo harimo impunzi cyane bitwa barikunda feresiyani harimo impunzi z'abanyarwanda impunzi z'abakongo n'izindi mpunzi zose kugira ngo zose mba- mba- mbifurize amahoro no gutangira umwaka mwiza mushya w'ibihumbi bibiri na makumyabiri leta nagira gusa indirimbo yitwa ibi ndabirambiwe ya byumvuhore murakoze cyane mujyanama nawe urakoze cyane wikendi nziza namugire wikendi nziza murakoze cyane uwiteka abarinde twese twese
ibinda birambiwe ibinda birambiwe oya ndabirambiwe oya ndabirambiwe ndambiwe ndambiwe shenge ndambiwe birambiranye nyabusa ibyo ndabirambiwe oya ndabirambiwe jamais assez vraiment assez assez de conflits qui déchirent le monde et sa population assez de sang versé chaque jour et toutes les années quelque part au monde, en Palestine, en Algérie, au Rwanda, au Burundi, en Bosnie et chez vous, mesdames et messieurs. Ndambi bibi birambiranye nyabusa oya ndabirambiwe ibyo ndabirambiwe J'en ai vraiment assez. Assez de réfugiés ici et là, dans tous les pays et dans tous les continents. Assez de la souffrance infligée à l'humanité par l'homme lui-même. Assez de conflits interethniques et régionaux. Assez de la dictature et de l'impérialisme. Nambiwe, nambiwe, shenge. ndambirambiranye nyabusa ibyo ndabirambiwe oya ndabirambiwe c'est vrai j'en ai assez assez de guerre de l'artisanat et du fanatisme assez de la jalousie l'égoïsme et la soif du pouvoir assez de la discrimination raciale, régionale, etc. Assez de l'individualisme, de la ségrégation et de la vanité. Ibyo ndabirambiwe, oya ndabirambiwe. Oui, j'en ai assez. Assez avec des enfants orphelins, souffrant de la méchanceté des adultes. Assez de sans-famille, de sans-abri, de non-accompagnés. Assez de vagabondage et de vandalisme. Assez de producteurs des arts. Ndambiwe, ndambiwe, shenge. ndambirambiranye nyabusa ibyo ndabirambiwe oya ndabirambiwe je veux la paix et la justice je veux l'honnêteté et le partage je veux le respect des droits de l'homme je veux l'unité de tout le peuple je veux la liberté et l'indépendance. Sinon, j'en ai assez. Ndambiwe, ndambiwe, shenge. Ndambiwe, birambiranye, nyabusa. Ibyo ndabirambiwe. Oya, ndabirambiwe. Que puisse l'homme vivre dans sa dignité et sa loyauté avec les droits et les devoirs qui sont les siens. Que puissent les dirigeants de tous les États recouvrer la droiture, la franchise et l'impartialité. Que puissent les peuples du monde vivre en harmonie, se distinguant par la cohésion, l'égalité et le respect mutuel pour que, ensemble, nous puissions construire un monde meilleur.
ijwi ry'amerika turasusuruka bakanibona louis wo mu kirundo mu burundi yatwandikiye ati bite ku ijwi ry'amerika nashaka mushikanire ubu butumwa kuri kamirindi louis ku ijwi ry'amerika turabona amahoro kandi ubutumwa bwawe bungezeho ndagushimiye uratashya abavukanyi bawe bari i muramba hungu gilbert egide ababyeyi bawe murengerantwari pierre claver agnes claude noel abo mubana mu kirundo n'abo mwigana uti mumpe indirimbo bita solange ya ambassadors murakoze turabakunda kandi muntahirize na diane w'iwacu louis nawe urakoze cyane kandi ndagutumikira rwose
uyu solange yari umwana w'ikinege na nyina ari umupfakazi mama solange akora ibishoboka arera solange neza bamama muraho uwiteka bahire cyane
awigisha kujya yirinda inshuti mbi inzoga ndetse n'ubusambanyi ati solange umva mwana wanjye jya wibuka amagambo yanjye maze ubeho neza iminsi yawe izabe myinshi ababyeyi benshi bakora ibishoboka kurera abana babo mu nzira zikwiriye muri abo kubahwa babyeyi beza mwe izo mpanuro zanyu nziza ntizigasuzugurwe umunsi umwe soraje abwira nyina ati uyu munsi ndataha nize mama kuko ku ishuri batubwiye ko dufite amasomo menshi nyamara mubeshya agiye mba claude kumusura yabusa atazi niko claude abayeho mu kunywa amatabi n'inzoga no kwitera ibishinge akimara kugerayo yatangiye kwicuza ariko nibyo amworohera gucika iyo mva yasame bishize kera igihe cyo gutaha umusore ashyira umukobwa mu modoka mucyuye icyo gihe nyamuhungu we yari yasinze bikomeye soraje ubwoba buramwica ariko adafite icyo yakora reka solange abyuka ari mu bitaro yavunaguritse bikomeye maze yibuke ko muri iryo joro kubera umuvuduko mwinshi imodoka yabo yagonganye n'indi modoka babarira mama mama babarira uko niko solange yarize ariko byose ari ubusa kubera ko ijya modoka yindi bagonganye nayo mama solange yarayirimo ndetse n'inshuti z'abaturanyi ibaze bari bagiye he iryo joro yababawe bari bagiye ku ishuri kureba ko sorange ari amahoro babarira mama mama mbabarira uko niko sorange yarize ariko byose ari ubusa kuko mama yaratakiriho ndetse n'ababaturanyi kumvira kuruta ibitambo iyo abasoranje yari yarumviye babarira mama mama babarira kuko niko soranje yarize ariko byose ari ubusa kuko mama yaratakiriho ndetse n'ababaturanyi kubwira kuruta ibitambo iyo abasoranje yari yarumviye wa nkumi wenda we musore uyu soranje akwigisha iki kumvira kuruta ibitambo iyo abasoranje yari yarumviye wa nkumi wenda we musore uyu soranje akwigisha iki kumvira kuruta ibitambo iyo abasoranje yari yarumviye
turasusuruka ku ijwi ry'amerika manirambona yatwoherereje ubu butumwa kuri watsapu y'ijwi ry'amerika guteranyaho rimwe magana abiri na kabiri magana ane mirongo ine na rimwe mirongo cyenda n'icyenda mirongo itatu na rimwe mwaramutse mpora nitwa manirambona jean bosco nkaba ndi mu kambi y'induta muri tanzania mvuka mu ntara ya kirundo komine bukabira ku musozi wa gitwe nagira intashe umubyeyi wanje ari aho gitwe nyine bitwa ntetse kugira ridwina nongere ntashe mwene wacu bita kigabogabo ntashe bashikanje harimo siteriya roza madarena na manuweli aho aherereye hose nashaka kandi nongere ntashe mushikanje bita madarena ari ingozi nongere ntashe abo twiganye bose kuri lise kirundo lise mukenke na lise bugabira n'abo twiganye kuri pirimeri yitwa nyamabuye nongera ntasha n'abo turi kumwe hano mu ikambi bose banze abo twigisha hamwe abanyeshure n'abandi dusangiye umwuga kuri- muri rusange iyo bava bakagera hose nongera namwe ndabatasha murakoze mu mpa y'indirimbo ya yoya bita ati genda ubabwire ko ndabaramutsa
ugenda ugana iwacu urandindira gatonya gira icyo ndakwibwirira niyo washika mu burundi ukambonera ababyeyi urababwira ko nkiriho amatete n'intumwa bandindikiye byose narabibonye nuko gusa atabubyo kugusubiza ariko narabibonye urababwira yuko jewe nkiriho inkumbu gusa nizo zindembeke umusulizi natuzobonana utitima ari mu nzira yaje
manirambona jean bosco ubundi iyi ndirimbo yitwa ndabaramutsa kandi ni iya t max ijwi ry'amerika turasusuruka nshuti zacu ubushize nababwiye ko kamayirese patrick dalliance yaduhaye indirimbo nyinshi kamayirese rwose nongeye kugushimira cyane twabanje kumva iyo wise kwetu ubu noneho twumve seruka nshuti banywanyi mwese mwese uko mungana ndabashimiye cyane mugire wikendi nziza mwari kumwe na thomas kamirindi murakarama